Ini radio Izwi da Amerika. Radio Izwi da Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti zacu mwaramutse amahoro. Ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo dogiteri denis mukwege yatsindiye agashimwe kitiriwe nobel mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yatangaje ko azokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuba mu kwezi kw'icumi na kabiri k'uyu mwaka
mwansabye ko nanjye nashyiramo uruhare rwanjye nemeye kubabera umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu wa repubulika ya demokarasi ya kongo uyu ni Dr Denis Mukwege yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani tukivuga kuri Kongo inteko za leta FRDC n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 babandanya guterana amajambo ku ngwano iriko ibera muri teritwari ya Masisi Donald Trump yahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ko urubanza ushikiriza amanza bo bumukurikirana ko mu gisagara ca New York ko yabeshe ku bijanye n'agaciro k'amatungo yiwe ari rementanya bamwegetse ko aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane ntimuje kure dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi donald trump yahoze ari perezida wa amerika yavuze ko urubanza ubushikirizamanza bumukurikirana ko mu gisagara cya new york ko yabeshe ku bijyanye n'agaciro k'amatungo yiwe ari rementanya bamwegetse ko oriyani itanga ishaka dufite ibindi kuri iyi nkuru ni mu rubanza rushobora kugira ingaruka mbi cyane mu matungo y'inyubakwa za donald trump umushikirizwamanza muri leta ya new york leticia james yitwariye trump amwagiriza ko yaronse amafaranga ashika ku muriyaridi w'amadolari biciye mu bubeshi trump arabinegura yivuye inyuma avuga ko urwo rubanza atakindi ari amanyanga uru rubanza rwashingiwe muri sentare ya manhattan rwerekeye ibyagirizo byashinzwe n'umushikirizwamanza wa leta ya new york leticia james uyu avuga ko trump yabeshe ku gitigiri cy'amatungo afise kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe gushika muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe ivyo avuga ko trump yabikoze mu ntumbero yo kuronka amadeni mu mabanki no kugira acibwe amafaranga make mu mitahe yasabwa ijanye no gukingira amatungo yiwe umushikirizamwanza jem asaba indishi y'amadolari ashika ku miliyoni amajana abiri na mirongo itanu z'amadolari y'amanyamerika Trump yagirijwe ivyo vyaha vyoca bihagarika ubudandaji bwiwe n'ubw'abahungu biwe mu gisagara ca New York bose kandi boca bahagarika ibikorwa vyabo n'ivy'amashirahamwe yabo ajanye no kugurisha no kugura inyubakwa muri ico gisagara Kevin Wallace umwe mu bashikirizwa manza ba leta ya New York mu biro vya Letitia James agira ati uru si urubanza rusanzwe kandi uko ibintu biri si uko abantu biyubaha bakwiye gukora ibintu mu ijambo ryo gutangura urubanza Wallace yagize ati ibi byagirizo si ibyaha bitagira abo bigira ko ingaruka mu kumwishyura mu ijambo ryiwe ryo gutangura imburano umushikirizwamanza wa Trump yavuze ko ubutunzi bw'uwo yunganira n'ubutunzi bw'amashyirahamwe yiwe byose byakurikije amategeko ivyo biruko mu gihe biboneka ko Trump ari imbere cyane mu vyegeranyo vyerekana aho ahagaze mu mahiganwa y'amatora y'umukuru w'igihugu y'uwu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kane
abategetsi b'abasirikare bakoze kudeta muri niger baremeye ikiringo fata kibanza cy'amezi atandatu barongera baremera Algeria kuba umuhuza mu gutorera inyishu ibibazo biraje ishinga abanyagihugu perezida wa Algeria Ab Abdelmajid Tebboune yashinze umushikiranganje ajejwe imigenderanire Ahmed Attaf kugendera igihugu ca Niger mu gihe ca vuba mu ntumbero yo gutanguza ibiganiro n'impande zose zegwa n'ikibazo kuri uyu wa mbere abategetsi ba Algeria batangaje ko kuba bemeye kuba bahuza ku kibazo ca Niger bikomeza kurushiriza inyishu ya politike muri ico gihugu bavuze ko bizotuma inyishu iciye mu mahoro itorwa ku nyungu z'abanyaniger n'iy'akarere kose ko muri Afurika mu burengero mu itangazo kuri uyu wa mbere abategetsi ba leta ya Niger batangaje ko leta y'ico gihugu mu mpera z'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka yatanze isango y'amezi atandatu y'ikiringo mfata kibanza muri ico kiringo impande zose zegwa n'ikibazo ca politike co muri Niger zizorondera kumvikana ku bibazo vyose mugata ruhande na rumwe rukumiriwe umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmitro Kuleba kuri uyu wa mbere yatangaje ko yemera ko leta zunze ubumwe za Amerika zishobora gutora inyishu zikenewe mu ntumbero yo kubandanya guha Ukraine imfashanyo ya gisirikare mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ari kumwe n'umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire y'umuryango w'ubumwe bw'uburaya Joseph Borrell Dimitro Kuleba yatangaje ko Ukraine yagiranye ibiganiro bikomeye n'abashingamateka n'abakenguzamateka b'abademokarate n'abarepublikani ba Amerika Kuleba yatangaje kuba batategekanije imfashanyo igenewe Ukraine mu itegeko ryerekeye amafaranga leta izokoresha mu kiringo cy'iminsi mirongo ine n'itanu iri imbere ryemejwe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije atari ihinduka rikomeye mu migambi yo gufasha igihugu ciwe Dimitro Kuleba yavuze ko igihugu ciwe kitabona ko imfashanyo ya Amerika yahagaze kubera iki gihugu kibona ko idakenewe gusa ku vyerekeye Ukraine ko ikenewe kandi no ku nyungu zaco bwite Kuleba yavuze ko iyo mfashanyo ikenewe cyane mu ntumbero yo kubahiriza umutekano mu makungu umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'umuryango w'ubumwe bw'uburaya Joseph Borrell kuri uyu wa mbere yavuze ko Amerika izotora inyishu yerekeye kubandanya gufasha Ukraine umuvugizi w'ibiro vya perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov kuri uyu wa mbere yabwiye abamenyeshamakuru b'Uburusiya ko Uburusiya bubona ko hazogera igihe ibihugu byo mu burengero bw'isi bizorambigwa yamara yatangaje ko yiteze ko amerika izobandanya gufasha ukraine mu misiri igipolisi cyatangaje ko abantu mirongo itatu n'umunani bakomeretse mu muriro wadutse ku biro bikuru byaco mu buraruko bw'igihugu ibindi kuri iyi nkuru na oriyani itanga ishaka umuvugizi w'igipolisi yavuze ko bamwe mu bakomeretse bavuriwe muri icyo kibanza nyene abandi batwagwa ku bitaro abategetsi bavuga ko bitaramenyekana neza icyatumye uwo muriro waka kuri iyo nyubakwa iri mu karere ka ismailiya imiduga yo mu bwoko bwa musehabaniha ishika kuri mirongo itanu n'indege zibiri byarungitswe muri icyo kibanza gutabara imiriro minini nk'iyo iramenyerewe muri misiri kubera inzego zibijejwe zidakurikiranira hafi iyubahirizwa ry'amategeko agenga ugukingira ubuzima bw'abantu n'imiriro iryo sanganya ribaye mu gihe mu kwezi kwa munani mu mwaka uheze uwundi muriro wadutse ku ishengero riri ku mugwa mukuru i Cairo uhitana ubuzima bw'abantu mirongo ine n'umwe
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wewewe akabungu radiyo yacu voa akabungu com no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini muri repubulika ya demokarasi ya kongo dr denis mukwege yatsindiye agashimwe kitiriwe nobel mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yatangaje ko azokwitoza mu matora ya mukuru w'igihugu ategekanijwe kuba mu kwezi kw'icumi na kabiri k'uyu mwaka ibindi kuri iyi nkuru na temistokle mutijima
aho hari ku murwa mukuru Kinshasa imbere y'amagana y'abamushyigikiye ubwo dogiteri Mukwege yatangazaga ko aziyamamariza gutegeka Kongo mu matora azaba ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa cumi n'abiri k'uyu mwaka
bagabo bagore rubyiruko rwa Kongo nanjye ndi umunyakinshasa ibibazo by'abanyakinshasa ndabizi mwansabye ko nanjye nashyiramo uruhare rwanjye nanjye nemeye gushyiraho uruhare rwanjye ntangaje ko niteguye gushyira mu bikorwa iyi mishinga ariko mfatanije namwe ku bw'ibyo nemeye kubabera umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu wa repubulika ya demokarasi ya kongo ndabashimiye
ukwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu k'uyu muganga w'inzobere mu kuvura indwara z'abagore kwari kumaze iminsi kuvugwaho cyane cyane mu burasirazuba bwa kongo kandi hakomeje kumvikana amajwi y'abamusaba ko yakwiyamamaza cyane cyane i bukavu aho yashinze ibitaro bifite umwihariko wo kuvura no kwita ku bagore basambanyijwe ku gahato n'imitwe yitwaje intwaro mu minsi ishizeho abaturage bakusanyije amafaranga ya kongo asaga miliyoni ijana na mirongo itandatu nk'inkunga yabo mu kumwishyurira umusanzu usabwa ushaka kuba umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu uku gutangaza ukwiyamamaza kwe rero kwakira ngo igishyika hibukavu
ni umugabo ushyigikiye iterambere umugabo ukunda abantu uhora hafi y'abaturage twabyishimiye cyane rwose kandi nizeye ko hamwe na dogiteri mukwege igihugu cyacu gishobora kugera ku mpinduka
kuweka kandideti ya
gushyiramo kandidatire kwa denis mukwege wahawe igihembo cy'uwaharaniye amahoro mu matora ya bibiri na makumyabiri na gatatu kuri njye mbere na mbere nsanga ari kimwe mu bimenyetso by'uko dufite demokarasi kubera ko ntibikwiye ko habaho umukandida umwe kuko bigenze uko byaboneka nk'aho turi mu butegetsi bw'igitugu tunakuwa ndani ya diktatura.
uyu ariko abibona ukundi Mie sa vile mu- mzaliwa Bukavu ningeona tu sa vile njye nk'umuntu uvuka i bukavu mbona yakaretse ibyo kwiyamamaza agakomeza kwibera muganga akomeze avura ababyeyi umurimo we amenyereye ibya politiki abirekera abanyapolitiki kuko we si umunyapolitiki ni muganga hari ikinyuranyo hagati ya muganga n'umunyapolitiki ni ibintu bibiri bitandukanye na nani na politician ni vitu viwili tofauti.
dogiteri denis mukwege wamenyekanye nka muganga w'ibitangaza cyangwa se umuganga usa n'abagore yari amenyerewe nk'impirimbanyi iharanira uburenganzira bwa muntu n'ubutabera ku byaha byakorewe abasivili mu burasirazuba bwa kongo azwi kandi nk'utarya iminwa cyangwa se ngo ace ku ruhande mu kunenga ubutegetsi bwagiye busimburanwa mu gihugu cye ko bwananiwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa kongo no guhagarika amabakorerwa abaturage b'abasivili yagiye kenshi kandi atunga agatoki ibihugu byo mu karere cyane cyane u rwanda na uganda ko byaba byarakoze ibyaha byinshi byibasira inyokomuntu mu ntambara zabaye ndanze muri iki gice cya kongo agasaba ko iby'ibi bihugu bivugwaho mu nyandiko yiswe mapping report yakozwe n'inzobere za loni byashyirwa ahagaragara kandi hagashyirwaho urukiko mpanabyaha rwihariye rwaburanisha ababigizemo uruhare bose kandidatire y'uyu muganga rurangiranwa icyarimwe akaba n'umupasitoro w'imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko ije ikurikiriza abandi banyapolitiki basaga makumyabiri bamaze gutangaza ko baziyamamaza mu matora ataha abo barimo abazwi cyane muri politiki ya kongo nka perezida uriho felix antoine tshisekedi na martin fayulu madidi wari watsinzwe mu matora aheruka tukivuga kuri kongo inteko za leta FRDC n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 babandanya guterana amajambo ku ngwanira ikibera muri teritwari ya Masisi Jimmy Shukrana adufitiye ibindi kuri iyi nkuru nk'uko byemejwe n'abaturage bo muri sheferi ya bashari bavuganye n'ijwi ry'amerika iyi mirwano yatangiye mu gicamunsi cyo kuri iki cyumweru gishize yabereye ahitwa kirorirwe kamwe mu duce tugize gurupeme ya bashari kayembe mu teritwari ya masisi aka gace kari muri twinshi twigaruriro na emu makumyabiri na gatatu mu kwezi kwa gatatu gushize ubwo uyu mutwe urwanya leta ya kongo wafataga amasantere akomeye yo mu sheferi ya bashari arimo na kicanga umuturage utashatse ku izina rye rivugwa kubera impamvu z'umutekano we yabwijwe ry'amerika ko uduce twibasiwe cyane ari kirorirwe avuga ko ibi byateye abaturiye kirorirwe guhunga berekeza ahandi hantu hatandukanye Ah, nibyo imirwano hano muri kirorirwe yatangiye ejo mu masaha ya saa munane iri hagati y'abazalendu na M23 ubwo ah, izi mitwe ebyiri zashamiranye hagati yabo abantu baje kwirukanka cyane bagenda bahungira Peti Masisi aho EAC iri abariho abaturage baza guhungira uyu muturage yongeraho kuba impande zishyamiranye ziteganye mu misozi ya nturo na muyange ku buryo isaha iyo ariyo yose intambara ishobora gukomeza se yaje kubasubiza inyuma basubira eh, inyuma bahera ahitwa i Ruvunda Ah, naho M23 ikaba inari hariya kuri antene kugeza ubu ngubu rero abaturage muri Kirorirwe n'akikije bose bagiye birukankira kuri EAC ni kuri Petit Masisi naho kugeza ubu ngubu aho FRDC yo ihagaraye ni ahitwa ku Mutara Munyere James wo mu ishyirahamwe Agition pour la République rikorera muri ako gace avuga ko emu makumyabiri na gatatu ariyo yatangiye gutera ibirindiro by'iyi mitwe ya wazalendu M23 yatangiye kwataka amadifensi y'aba autodefense aribo bazalendu iza kwataka abazalendu bari bari hakuno hakuno ya nturo urya ubwo babatatse babazalendu nabo batangira kurwana nabo nta sasu na rimwe rya FRDC byigeze risohoka ni M23 kugeza kuri ubu ihanganye n'abazalendu mu masaha make imirwano itangiye ubuyobozi bwa emu makumyabiri na gatatu bwahise busohora itangazo aho bemeza ko ingabo za leta ya kongo FARDC zateye ibirindiro byayo muri iryo tangazo emu makumyabiri na gatatu ikomeje gushinja leta ya Kinshasa kutubahiriza amasezerano y'abakuru b'ibihugu by'akarere itera ibirindiro bya emu makumyabiri na gatatu FARDC nayo ibinyujije mu itangazo ibihakana yivuye inyuma ahubwo nayo ikaba ikomeje gushinja emu makumyabiri na gatatu kutubahiriza amasezerano y'abakuru b'ibihugu yo gushyira imbunda hasi ibyo kwitana ba mwana ku mpande zombi byateye abaturage impungenge olivier kanyejomba ni umuyobozi wa sosiyete sivile nshya mu teritwari ya masisi Ah, bi- ibi bintu biduteje impungenge cyane ubwo hagati ya FRDC na M23 bamwe basohoye urupapuro nonaha bavuga yuko batewe na FRDC FRDC nayo ikaza ivuga uturere twa twagiye dufatwa na M23 yigaruriye yari yaravuyemo turi gusanga ko a ejo nangwe ejo bundi umuriro ugiye kutwakiraho tukazabura n'aho turengana Depite Safari Nyagatare Olivier watowe n'abaturage ba teritwari ya Masisi ku rwego rw'intara y'Ikivu ya ruguru we ahangayikishijwe no kubona abaturage bahunga buri munsi twese duhangayikishije ni abaturage bari guha- bari guteseka cyane urabona ino ntambara imaze imyaka ibiri irenga abaturage bari guteseka abantu barahunze kuva za rucuru bimwe bifata za masisi ubu ngubu inkambi uburengo ziruzuye iza kanyarucinya biruzuye za rusayo haruzuye abaturage ntibafite ibyo barya babayeho nabi abaturage babeshejwe no guhinga ntibagihinga ku buryo n'ibyo kurya buno bigoye ni ikibazo gikomeye cyane abaturage bari kurara hanze bari guteseka bari kunyagirwa abana ntibakiga byo murabizi inzira yose banyuramo ikaduha umutekano abaturage bagataha iyo nzira twayishyigikiye Iyi mirwano y'ubuye mu gihe hashize iminsi mike gusa leta ya Kongo itangaje ko igiye kujya mu ntambara yeruye na M makumyabiri na gatatu Jimmy Shukrani bakomera ijwi ry'Amerika igoma
mu burundi abanyagihugu bo mu ntara ya cyanguzo barimira ku nkengera z'uruhongore ka magwa ruvubu basaba kuronswa inshumbusho kubera ibikoko vyama vyaboneye imirima inkuru ya radiyo ijwi rya amerika yifashishije abakunzi bayo mu burundi dushikirizwa na tierire ndayishimiye Abo banyagihugu babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashima kurimira hafi y'urwo ruhongore kubera ko hamera cyane gusumba amasi bafise bakababazwa n'uko ibikoko bibonera ariko ntibashumbushwe uyu ni umwe mu barimira mu nkengera z'urwo ruhongore rwa Ruvubu turarima ibikoko bica biza bikona ikibazo rero dufise twonewe ntituronka aho tuvugira mugabo twebwe hariho nk'abantu usanga bagenda guhiga ibikoko wewe bamufashe bamuca umunyororo nyene akora impimba mugabo twebwe twonewe nta n'umwe aronka agashumbusho k'ibintu vyiwe vyonye muno mwaka ho nta n'uwariye ibikoko vyose zarabimaze kabisa no mu ntwaro ku mutumba kibingo baremeza ko abarimira hafi y'uruhongore kama rwa ruvubu barima ntibimbure matiyasi bucumi umwe mu batowe kuri uwo mutumba avuga ko we n'abarongoye bagerageza kurinda ibikoko imirima yabo n'aho uburyo bakoresha atakinini bufasha rero duhora dukingira mu kuharira tukaza turazihinda zisubirayo tukubaka imiganda duce turaramwo kugira turarire imbogo tuze turazihinda ni ukwamira nyene n'ururimi rwonyene tugatera amabuye n'ibinombe vaho va hanyuma zikiruka canke tukagira guti nk'umuriro tugishirira kugira ngo zibone ko umuntu ari hafi igishirira zikakibona mu jisho imbogo zica zigenda Ivyo biruko mu gihe hagati y'imirima y'abanyagihugu n'urwo ruhongore rwa Ruvubu hari ikirere kingana n'ikirometero zone tampo mu gifaransa ariko ico kirere nticubahirizwa n'abarimyi nk'uko bivugwa na Mark Bakunda Intwari ajejwe urwo ruhongore ari naco gituma ibikoko bibonera imirima haratekanijwe yuko hagati y'akarimbi ka parike n'imihana y'abenegihugu haba hariho zone tampo ikirometero mugabo duca twisanga ba benegihugu barima bagakoza ku karimbi aha naho usanga mbere rimwe rimwe nazo ari intambamyi kuko usanga baza barima baseregeta binjira muri parike ukubura zone tampo bituma ibikoko bitagira umwidegemvya bigisohoka parike bica bishikira mu mihana y'abenegihugu mw'iri tegeko na nyene barategekanya yuko izo metero zojaho ariko urumva n'akantu kagihaze nayo ku bijanye n'ishumbusho ababa bonewe basaba uwajejwe uruhongore rwa ruvubu abona ko hari hakwiye gushirwaho ikigega kibigenewe nk'uko itegeko rigenga amashamba mu Burundi ribivuga itegeko rigenga amashamba rirategekanye n'ikigega fond forestier mugabo gushika uno munsi itegeko rirabivuga mugihira n'ikiraja bivanye n'intunganya nshasha hari aho usanga rero abenegihugu b'ico kigega kitaraja bashobora kubura n'ingene botunganiriza ahubwo tugasaba leta yuko yodufasha ico kigega kikajaho kugira ngo hamwe vyoshika hakagira uwononerwa ikigo bepeye gishobore kuca cikora kw'ico kigega kugira ngo vyorohe ikigega bidakunda ko kijaho muri kino gihe nk'uko bivugwa n'uwurongoye ikigo OBPE kijejwe gukingira ibidukikije Berekimasi Hatungimana umuyobozi mukuru w'ico kigega ku rwego rw'igihugu ahamagarira nyabuna abo barimyi kwirinda kurima ibitegwa bimotera ibyo bikoko ikigega sinzi iyo coza kiva ariko ku banyagihugu bidoga twe tuma tuko turabahanura hariho nk'ibitego usanga bituma bijya bikoko bisohoka nobwira nk'igitegwa c'uburo n'igitegwa c'umuceri cane cane ibikoko vy'imbogo biramotegwa cane n'ivyo bitegwa twama duhana bene gihugu ivyo bitegwa aho hantu babareka kubirima bakabima kure y'ahana rubibe n'iryo shamba aho hamwe rubibe n'iryo shamba bakarimaho ibindi bitegwa ata kibazo bishobora gutera uruhongo ruhongore kama rwa ruvubu rukora ku makumine umunani y'intara ya karusi ruyigi cankuzo na muyinga nk'uko make bakunda intwari ajeje urwo ruhongore kama abivuga rurimo ubwoko mirongo ine na bune bw'ibikoko mirongo umunani ku ijana by'ibyo bikoko harimwo imbogo indonyi ingeregere n'ibindi bikaba birisha nk'uko wajeje uruhongore kama rwa ruvubu arangiza bivuga nshuti mwari muduteze amatwi ahantu ibiganiro byacu bigarukiye turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika turashimiye kandi bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro nadia taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro umwanya ukurikira twawuhariye ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi leta zunze ubumwe za amerika tuyisomerwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi
ubuyobozi bwa perezida joe biden bwemera ko ejo hazaza h'iyi si harimo kwandikirwa muri afurika akaba ariyo mpamvu dushaka gutera imbere dufatanya urunana dukoresheje ibikorwa byinshi by'ubutwererane bishingiye ku gufatanya no kubahana ibyo byavuzwe na minisitiri w'ingabo lloyd austin mu ruzinduko rwe rwa mbere muri afurika kuva abonye uwo mwanya mu ijambo yavugiye muri angora nyuma yo gusura djibuti na kenya minisitiri w'ingabo yibanze ku butwererane mu bya gisirikare mu gace k'isi gahanganye na bimwe mu bibazo by'ingutu bibangamiye umutekano muri iki kinyejana cya makumyabiri na rimwe
ibi bibazo by'ingutu by'umutekano birimo abahezanguni bakoresha intwaro ibisumirizi bisahura amato mu nyanja ibisuma biteza akaduruvayo kuri za mudasobwa zishanditse ku mbuga nkoranyambaga impanuka zikomoka ku mihindagurikire y'ibihe akenshi izo mpanuka zigera rudubi kubera ubuyobozi bw'igihwahwari inzego z'ubuyobozi zigenzwa no gusahura n'ubukene bwabaye karande mu baturage akaba rero ariyo mpamvu twiyemeje gufatanya na bagenzi bacu bo muri afurika kugira ngo twongere ubushobozi bukenewe kugira ngo babungabunge umutekano w'abaturage ibyo bikaba birimo imyitozo ya gisirikare yabugenewe kongera ubushobozi mu kwihaza kurwanya iterabwoba ubuhanga mu kugemura ibikoresho n'ibikenerwa n'ibindi n'ibindi byinshi minisitiri w'ingabo ati ibikorwa dufatanyije bigamije gushyigikira inyungu twese dufite mu kubona umugabane wa afurika urimo umutekano ushobora guhangana n'ibizazane kandi waguye amarembo ugendera ku mategeko aha buri wese amahirwe yo kwiteza imbere
afurika ikeneye byinshi byiza biruta inkonkobotsi zigenzwa no guhonyora uyu mugabane afurika kandi ikeneye byiza biruta abayobozi b'abanyagitugu bagenzwa no gucuruza imbunda za make bohereza abacanshuro nk'aba wa mutwe wa Wagner cyangwa bimisha ingano zituma baramuka abaturage bicwa n'inzara ku isi
yungamo ati afurika ikeneye abayobozi ba gisivili bajyanye n'ibyo abaturage babo babitezeho kandi babatega amatwi mu gihe ibihugu byinshi bya afurika byayogojwe na za kudeta minisitiri w'ingabo austin yagarutse ku ngingo y'uko ubuyobozi bwa gisivili bugomba kugenzura igisirikare
iyo abajenerali ba gisirikare bahinduye ugushaka kw'abaturage bagashyira imbere ibyifuzo byabo batitaye ku mategeko umutekano urahungabana maze demokarasi igakenyuka afurika ikeneye abasirikare bo kwita ku baturage ntabwo ari abaturage bagombye kwita ku basirikare
minisitiri w'ingabo lloyd austin yunzemo ati leta zunze ubumwe za amerika izakomeza gutera inkunga inzego za gisirikare z'inzobere ziyobowe n'abasivili tuzakomeza dufatanye mu gucengeza amabwiriza y'iyamaguhiri ku butegetsi bwashyizweho mu nzira za demokarasi kandi ntituzatinya kubwiza ukuri abo dukorana nabo mu gihe inzego z'umutekano zabo zizaba zirenze kuri iyo myitwarire myiza mpuzamahanga minisitiri w'ingabo austin yakomeje agira ati demokarasi ntiyoroshye kandi nta nubwo ari imiseke igoroye ati ariko niyo nzira nziza kandi itaziguye igana ku mahoro n'uburumbuke ni inzira miliyoni nyinshi z'abantu kuri uyu mugabane zahisemo nta gahato ati amerika yishimiye gushyigikira abantu bose bashaka guverinoma zigenga zaguye amarembo kandi zigendera kuri demokarasi
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika kuri mikoro mwari kumwe nanje fideni yo ngabo mugire amahoro n'umunsi mwiza mwese
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye jamesi na burite na burite ndagukunda cyane
nyonyi records
Yeah, yeah. You are my African queen. Ooh, Lord. Ooh, Lord. Mm. Just like the sun, light up the earth. You light up my life. Mm. The only one I ever see with a smile so bright. Hey. And just yesterday, you came around my way. You changed my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you could have make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. yeah. You make my heart go ting a ling a ling. Oh, I- you are my African queen, the girl of my dreams, and you remind me of a thing.